mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves hano muri studio hagati ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose mu kanya ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima amagara y'abantu twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru turabaganirira ku ndwara ya ebola ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese nshuti kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muduhereho telefone zanyu tuze kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu mu kanya cyangwa se mutange ibitekerezo telefoni yacu ya watsapu mwifashisha ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nk'uko nari mbivuze mu kanya dutangira turaganira ku ndwara ya ebola mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani icyorezo cya ebola cyadutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo iyo ndwara n'ubu iracyavugwa mu gihugu kugeza ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa cyenda ishami rya oni ryita ku buzima oms ryatangazaga ko abantu ijana na makumyabiri n'umwe bagaragayeho ibimenyetso bisa n'ibya virusi ya ebola mirongo cyenda n'umwe abaganga bemeje ko barwaye ebola naho mirongo itatu biracyashidikanywa mu bapfuye mirongo inani n'umwe byemejwe ko mirongo itanu n'umwe bahitanywe n'indwara ya ebola abandi mirongo itatu bashobora kuba ariyo bazize abashinzwe ubuzima rero ntibabashije kubihamya kuva ebola yadutse muri congo hafashwe ingamba zo kuyirwanya no kwikumira ku bufatanye bwa oms n'igihugu cya congo ndetse n'ibihugu bihana imbibi birimo uburundi n'u rwanda abanyagihugu barimo abatuye ahitwa mangina muri beni ya kivu ya ruguru ni muri congo abafite ababo bahitanywe na ebola bumvise amabwiriza yo kubuza iyo ndwara gukwirakwira ariko kandi banasabye leta kongera umubare w'abaganga mu guhangana n'icyo cyorezo cyakora inzego z'ubuzima hamwe n'iz'ubutabazi nazo nk'uko zabitangarije umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gukurikirana abarwayi cyangwa se abakekwaho virusi ya ebola byari bikiri ingorabahizi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye dogiteri niyetona koroneri kanyankore william ni umuyobozi w'ibitaro bya rubavu ku gisenyi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ni ibitaro biherereye mu gice cy'u rwanda cyegereye kongo hakozwe iki rero kandi harimo gukorwa iki mu rwego rwo gukumira iyo ndwara ya ebola kugira ngo itagera ku butaka bw'u rwanda ibisobanuro muraza kubyumva muri ikiganiro mugume hafi ya radiyo yanyu turabaha rero kandi umwanya nk'uko bisanzwe mubaze cyangwa se mutange inama n'ibitekerezo nongere mbasabe telefone zanyu kugira ngo tuze kubaha umwanya tubashe kubageraho telefone yacu ya watsapu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe twakira umutumirwa wacu dogiteri liyetona koroneri kanyankore william muraho neza murakomeye
turaho turaho murakomeye namwe turakomeye rwose ngushimiye uyu mwanya uduhaye uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo nkaba kandi nguhaye ikaze murakoze nk'uko nari maze kubivuga indwara ya ebola iracyavugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo igihugu gihana imbibi n'u rwanda ibitaro muyobora biri hafi ya kongo mbere y'uko tugera ku ngamba zafashwe hagamijwe gukumira iyo ndwara nagira ngo ngusabe rwose ubanze usobanurire abadukurikiye iby'iyi ndwara indwara ya ebola ni indwara ki
urakoze cyane eugenia indwara ya ebola ni indwara tumaze iminsi tubana hafi nayo kuko ni indwara iri hakurya mu baturanyi bacu Eh, akaba ari indwara itari indwara eh, isanzwe Eh, nubwo tu- tu- tuyegereye kuko ikunda kugaragara mu- mu gihugu cya kongo ni indwara imaze kwiganza muri kongo kuko imaze kuhaba inshuro ya cumi ubu ku inshuro ya cumi muri iki gihe nibwo bwa mbere iyi ndwara ya ebola itwegereye cyane mu rwanda kuko kuva hano i rubavu ugera aho yatangiriye muri mangina muri beni muri kivu y'amajyaruguru ni indwara ah, iri ku birometero magana atatu na mirongo irindwi gusa uvuye hano i rubavu Mhm.
Ah, uturutse ku ru- kuri ku ruhande rwa uganda ni indwara ah, uvuye beni ukanyura muri uganda ugahinguka icyanika ku mupaka ah, uri mu majyaruguru aha muri mu karere ka burera Mhm.
ni indwara nanone iri mu mirongo magana ane na mirongo itandatu na bitanu kugira ngo ugere hano i rubavu unyuze uganda ukagera beni Mhm.
iyi ndwara ya ebola rero ni indwara iterwa na virusi ni virusi eh, iri mu bwoko bwitwa zayire nibwo yatangiye kumenyekana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu muri congo ikomeza kugaragara ubwo ikaba yamaze kuyi- kuyiganza inshuro zigera ku icumi ari iyi ngiyi ya cumi aribwo iri muri kivu y'amajyaruguru Mhm.
iyi ndwara rero ya ebola ni indwara mbi kuko ni indwara itarabonerwa umuti uhamye ndetse n'urukingo rufatika akaba rero ari indwara ishobora kwanduza abantu benshi kandi ari indwara yica vuba iyi ndwara ya ebola rero ifite ibimenyetso birimo umuriro birimo gucika intege mu ngingo birimo kubabara mu nda birimo kubabara umutwe ndetse aho igeza izahaza umuntu umuntu agatangira kuruka guhitwa amaraso ndetse no kuva amaraso ahantu hose akaba ari Mhm.
indwara rero ishobora kwandura vuba cyane kandi ikandura ku muntu wese ugize cyangwa uhuye n'umuntu wayirwaye uburyo Mhm.
yanduramo rero Eh, ni mu buryo bw'umuntu uyirwaye ibintu byose bimukomokaho byo bita byitwa amatembaruzi mhm.
amukomokaho byaba ari amacangwe byaba ari inkari byaba ari ibyo yitumye byaba ari eh, ibituruka mu- mu kanwa ibyi- ibirutsi ikintu cyose gikomoka ku muntu wamaze kugaragaza ibyo bimenyetso bya ebola mbabwiye Mm.
ash- ibyo byose ari ibyo uhuye nabyo ari umurwayi bwe kumukoraho ari no mu cyuya uwo murwayi ahita yanduza uwo bahuye utayifite Mhm.
ni ukuvuga ngo iyo ndwara yandura muri ubwo buryo kandi uburyo tubana nabwo ko nk'abanyafurika cyangwa abaturanyi turasuhuzanya turabana turacuruzanya turagenderana Mhm.
buriya kwandura ni ibintu byoroshye cyane Muraza Akaba ari ku- indwara- muraza kutubwira uko bafite- twashobora kubyirinda Eh, Ye.
turaza kubabwira ye noneho nsubiye inyuma gatoya utubwiye ko iyo ndwara iterwa na virusi yitwa zayire zayire kandi niko kongo yahoze yitwa ni ukuvuga ko iyo ndwara ariho yabonetse bwa mbere
iyo ndwara niho yabonetse bwa mbere uretse ko n'ibindi bihugu nko muri uganda habonetse nayo yitwa iyo bita ebola ya bundi buryo Mhm.
muri sudani yarahabonetse nayo ifite izina ryaho bagenda bayitiraho yagiye iba kuko ah, zitandukanyemwo uburyo zifata n'uburyo n'uburyo- n'ubukana bwazo ariko zose zitwa ebola Mhm.
kuko ni indwara ubundi iyo bazigurupye neza ni indwara zitera kuva ibyo bita hemoraji Mhm. ye mwarimu tubwiye ko ari indwara ebola ari indwara idasanzwe mutubwiye bimwe mu bimenyetso ubwo turaza kongera kubisubiramo kugira ngo abantu babisobanukirwe neza ariko kandi yego nagira ngo nkubaze iyi ndwara iravurwa ikaba yakira
indwara ya ebola iravurwa umuntu akaba yayikira ariko umuntu areba ngo mu bantu yenda nk'ijana umuntu avuye hagakira abantu yenda batanu mirongo icyenda bakitaba imana umuntu yavuga ko ifite ibyo bita kesi fetalite rete cyangwa se ubukana Mhm.
bukabije cyane ku buryo umuntu atavuga ko ari success cyangwa ari ari igi- ari ari ukuyitsinda kuko iracyashobora kwica abantu benshi nubwo tubona ko ari abantu bayihonoka atari n'imiti tubahaye ariko ari uko birwanyeho umubiri wabo ushobora kwirwanaho ukaba wa- washobora gukira ariko eh, ikagira kwica abantu benshi mu gihe gito gishoboka Mm. mwatubwiye ko hari ibihugu bindi yabonetsemo uretse kongo none hari urukingo rwaba rwarashakishijwe cyangwa se rwaba rushobora gukoreshwa muri kino gihe
hari urukingo eh, rwashakishijwe muri iyi myaka ishize cyane cyane muri kiriya cyorezo cyabaye mu- muri west africa cyangwa muri afurika y'Ibure- Iburengerazuba.
y'uburengerazuba Mm.
Ah, eh, muri sierra leone rwarageragezwe ndetse rugeragezwa no muri ah, guinea conakry no muri liberia ni urukingo rwageragejwe ariko rutarabona ah, ibyangombwa rubyemerera gukoreshwa mu buryo ah, mpuzamahanga Mm. kubera mwa- mwari mutubwiye ko iyo ndwara yigaragaza mu buryo butandukanye niyo mpamvu bagenda bayiha amazina atandukanye ndibwira ko n'urwo rukingo bahari bagomba kurukora baj- bashingiye n'uko- n'aho bagiye kurutanga nibyo koko
ye none se ko mwatubwiye ngo irandura ikanyura mu matembabuzi iga- ikaba yandura vuba cyane ku muntu ukoze kuri ayo matembabuzi cyangwa se ku bintu bivuye mu mu muntu uyi- urw- ufite iyo virusi umuntu yakora iki aramutse abonye ikimenyetso cy'iyo ndwara cyangwa se ayiketse ku muntu bakorana uwo babana mu rugo cyangwa se umuturanyi
ikintu cya mbere twe dukora nk'abaganga cya mbere tunaburira cyane cyane abaturage b'u rwanda ko twebwe ntabwo iratugeraho eh, ariko iri mu baturanyi bacu ntabwo twakwirara ni ukuvuga ngo ni indwara eh, umuntu ashobora kwirinda icya mbere kuyirinda bihamye bya mbere ni uku- ni ugutangaza amakuru Turi- ni ibi turimo gukora ubu ngubu mu kanya kubwira abanyarwanda ko ebola ihari kandi eh, iri riyo ari indwara i- i- yica ari indwara mbi Eh, n'umuntu wese ugaragaje ibimenyetso atari umuntu bapfa kwisukira cyangwa kwegera nk'urwaye malariya cyangwa se igicuri ni indwara ikomeye ni indwara umuntu ashobora kwirinda yirinda gukora kuri uwo muntu cyangwa yirinda gukora ku matembaruzi yose amukomokaho cyangwa kwihuza nayo ndetse n'indwara eh, tu- tu- tu- tubona ko abantu bamenya ayo makuru byafasha kenshi kugabanya uburyo yakwirakwizwa Mhm. ye ubwo mwari muvuze muti kubwira abanyarwanda n'abarundi nabo bumvireho ururimi tuvuga ni rumwe Ah, ubwo rero ndibwira ko amakuru mutanga muri iki kiganiro aza kugera ku bantu benshi nkaba nibutsa ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ki- tubagezaho buri munsi cyo kuwa gatatu ni ikiganiro cyahariwe ubuzima amagara y'abantu nkaba rero mfite umutumirwa ah, ku murongo wa telefone ni dr liyetona koroneli kanyankore william umuyobozi w'ibitaro bya rubavu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara duhere kuri bruce uranyumva
Eh, ndabumva Ye, wiriwe neza urahagana he
Eh, ndi nyamasheke umurenge n'icyato ye
Eh,
ikiba icyo ngiye navuga navuga urebye ibibazo byose nawe kubabaza ibyo nari nateguye numvishe umunsi naho mwabinyurijemo nabyumvishe neza Mhm.
aho ahubwo icyo navuga nyine ni ugushimira ni ukubashimira nyine kubera ko buriya iriya ndwara ni mbi cyane ahubwo nabaza ese ko urwo rukingo ndi kumva rwaba ruhenze cyane ru- ruramutse rubonetse ubushobozi bushobora kuboneka bwo kuba bagura urwo rukingo n'abantu bose ba- barwaye nyine ru- bakaba barubatera bakareba ko byashoboka Mhm. urashaka kubaza niba uwakene- uru- uwakenera urukingo yarubona ku buntu
Eh, ku mafaranga make Cyangwa ku ni mafaranga nta make.
kibazo Eh.
iyo yaba ari ubuntu Mhm. ye Eh, urako- ndumva urakoze cyane bruce Ah, Eh.
reka- reka tubanze twakire na nowe nowe uranyumva nowe turi kumwe ndabumva Eh, urahagana hehe wowe ndabumva naga
urahagana he birakoze perezida eh, i bujumbura irakoze feridina
yego Eh, bari bam- ku murongo wa telefone bari bambwiye nowe naryo ni iryawe se
Eh, ndabumva ndabumva neza urumva yaje nagira mbaze ku kibazo cya nibyo cya ebola yego
Eh, mbe ukuntu ishobora gukingwa no kuyikingira eh, turaba twabyumvise ko uburyo ifatiramwo ifata mu mutima mazi nko muri bihugu byo mu karere u rwanda n'uburundi na- ndetse na kongo duhana imbibe Mm.
urabona yuko ibihugu byacu bisa n'ibyegeranye mugabo ntitubona neza ingene iyo ndwara ishobora gukingwa hagati y'uburundi n'u rwanda icyo bariko barakora ku burundi is- isanzwe ndimo Mhm. urashaka kuvuga kubuza iyo ndwara kwambuka Hanyuma umupaka ikindi nacyo ndiko ndavuga niko nda- ndabaza eh, mbega ko n- ko hari abo bavuga ko ebola iterwa n'ibikoko bajya muri kongo sinzi ko ari byo
baratubwira
rero nkaba ntegereje murakoze Eh, u- twakira kugira ngo icyo mushikirije cyane cyane kuri ibi bihugu by'iwacu bihana akarere mwese ndiko mura- muraduhamagara kugira ngo duterere ibyiyumviro Ye, biba bikenewe rwose kuri radiyo yanyu mujye mutubwira n'ibyo mwifuza ko tubaganiriraho tubashakire impuguke bas- babaganirire murakoze cyane
rero nawe murakoze Eh, dogiteri kanyankore najya ngo musubize bruce na irakoze ferdina ah, u- ntuza bruce w'inyamasheke arabaza ibyerekeranye n'urukingo
yego arakoze uwo muvandimwe Bruce eh, wa- wa nyamasheke rusizi utubwiye ku kibazo yibaza ko bashobora gutanga urukingo nk'uko nahoze mbivuga mbere urukingo ruraki- rura- ruracyari mu igerageza nta nubwo ruremerwa ku rwego mpuzamahanga kugira ngo urwo rukingo rube rwakoreshwa mu buryo butubuwe kandi ruhagije ku buryo abantu bose barubona ni urukingo tutaramenya n'igiciro cyarwo kuko ruracyari mu igerageza kandi kugira ngo ruhabwe abantu rutarabona ibyangombwa mpuzamahanga rwemera ko barutera abantu bisaba ko ibihugu cyangwa se abayobozi ah, b'ibihugu bemera ko urwo rukingo rukoreshwa ni uruhushya ru- ru- rukoreshwa gusa ari uko habaye icyorezo mu gihugu runaka nk'ubu muri congo rurimo gukoreshwa kuko baba bamaze kugira ikibazo cya ebola gifatika Mm.
ariko nk'ahantu eh, ebola itaragera urwo rukingo ntabwo rukoreshwa kuko ruba rukeneye ko babanza kurusinyira abayobozi b'ubuzima mu bihugu bemeza ko rwakoresha ku baturage babo kubera ko uru rukingo rero rutaragera aho rwizerwa ijana ku ijana ntabwo rurimo gukoreshwa neza Eh, rukoreshwa gusa ari uko nyine habaye icyorezo nk'ikiri muri congo uyu munsi muri beni niho barimo kurugerageza ariko ingaruka zu- rufite n'ibindi bijyanye narwo Mm.
ntabwo biri dokimante neza ntabwo bizwi neza Mhm.
Eh, ku kijyanye rero na mushiki wacu irakoze uri i bujumbura ubaza ku dukoko nyine ukuntu ebola yandura turabizi ko hari udukoko ah, abaturage ah, bo muri congo benshi bakunda kurya harimo inkende buriya bucurama ubukoko bwo mu ishyamba ingurube zo mu ishyamba ubwo bukoko bwose niko bavuga ko bushobora kuba bufite uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza cyangwa kwanduza umuntu wa mbere uturiye akaba yanduza abandi mu nzira y'uba- ya- y'ubutembaruzi bumukomokaho nibyo rero bizwi kuri ebola ko ibijyanye n'urukingo ntabwo rurizerwa ijana ku ijana rugeragezwa gusa ahantu ebola yamaze kugera ikindi utwo dukoko nyine niko amateka agaragaza kuva irindwi na gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu muri congo byagiye bigaragara ko kurya utwo dusimba two mu ishyamba harimo utwo dukoko twose tuvuze cyane cyane inkende cyangwa se monkeys Mhm.
aribyo bikomokaho ah, agakoko ka virusi gatera ebola Mhm. ubwo ni ukuvuga ko ariko nazo ziba zirwaye uko zitarwaye ntabwo zakwanduza ko abantu Zo nta- zi- abantu ntibazirya ari mbisi baraziteka ubwo
baranaziteka ariko hari ubwo nyine bazirya zidahiye neza Mhm.
Mm.
Ye, ubwo ni ukuzirinda muri make yego Mm. Ah, irakoze yabanabazaga ni ku- iki- ikirimo gukorwa kugira ngo ebora ba- babuze ebora kwambuka umupaka tuvuge ngo kugira ngo ive mu- muri congo ijye mu burundi cyangwa se ivemo ijye mu rwanda cyangwa no muri uganda nk'uko mwatubwiraga ko ibyo bihugu byombi bi- byose bihana imbibi
Eh, ndavuga iby'u rwanda ko iby'uburundi simbizi Mm.
ariko ku ruhande rw'u rwanda twe si ubwa mbere duhuye n'iki kibazo cyo kuba abaturanyi bacu bahura n'aka kaga ho kuba bahuye n'icyorezo cya cumi uyu munsi cya ebola Eh, bigaragara ko u rwanda rumaze gushyiraho ingamba kuva kera ariko noneho tukarushaho uyu- uyu munsi cyangwa muri uyu mwaka twarushijeho kuzikaza ko n'ubwo wa mbere ebola itwegereye cyane kurusha imyaka yose murabizi nk'uko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka twayumvise muri congo ya gice cya equatorial hari kure cyane mu minota hafi igihumbi na magana atanu n'ibindi birenga hari kure ntabwo twumvaga ko bitwegereye cyane ariko uyu munsi metero magana atatu mirongo irindwi gusa uvuye hano i rubavu kugera beni aho byatangiriye muri mangina uyu munsi bikaba byavuye mangina bikaba byageze ahitwa waca bikaba biri mabarako bikaba biri ah, ahantu hitwa mambasa bikaba bigeze ahantu henshi mu muri zone z'ubuzima zo muri beni ndetse dukeka ko uyu munsi bishobora no kuba byiyongereye byageze n'ahantu hitwa hafi ya butembo Mhm.
ah, aho bitwa kabarako aho hose ni ahantu dutekereza ko bigenda bi- bi- byiyagura muri congo natwe niko risiki yacu iba yiyongera hano mu rwanda aricyo twakubwira eugenia n'abandi baduteze amatwi Mm.
ni uko u rwanda si ubwa mbere duhuye n'ikibazo nk'iki ngiki cyo kuba abaturanyi bacu bafite icyorezo cya ebola Mm.
kandi duhahirana tubana ducuruzanya tugenderana ndetse bamwe bafite n'imiryango n'abavandimwe ibyo byo ntibyahagarara ariko icyo twakoze ni ingamba zikaze cyane twashyize ku mipaka yacu yose ni ukuvuga ngo ku mipaka yacu yose turapima umuntu wese winjiye mu rwanda cyangwa usohotse aha tugomba kureba ko nta kibazo cyangwa ibimenyetso bya ebola afite bimuranga indi ngamba cyane ikomeye ni uko abaturage bacu tubigisha umunsi ku wundi turakoresha uburyo bwose bushoboka ari amaradiyo ari amateleviziyo ari ibyapa bimanitse ari gutangaza ari ugutanga ibiganiro muri segiteri zitandukanye mu karere kacu ndetse no mu rwego rw'igihugu ari ugushyiraho amatangazo akomoka kuri minisiteri y'ubuzima ndetse na minisiteri zindi zifatanyije urugamba rwo kurinda igihugu cyacu ni ibi ngamba twashyizeho zifatika kandi ikindi gishimishije ni uko aho ku mipaka tuvuga hose ari kuva rubavu na za rusizi nyagatare ka gitumba gatuna n'ahandi no ku ruhande rwa uganda ni ahantu tuba twirinze tuvuga ngo yibura hari umuntu uje afite ibimenyetso bya ebola yo kuyikwirakwiza mu gihugu cyacu kugira ngo tutagira icyorezo icyo turwana nacyo ni ukutagira icyorezo umuntu ushaka kuba arwaye ebola we ashobora kwambuka akaza ariko ntibitume igihugu cyacu twagira icyorezo aho rero niho u rwanda ruhagaze niyo pozisiyo yacu niho rubavu mu karere kacu ka rubavu niho duhagaze kuvuga ngo tugomba kuba maso tukirinda tugakangurira abaturage bacu ariko n'ibikoresho by'ibanze bya tekinoloji dufiteho tamometere zishobora kubona umuntu muri metero hafi icumi zikaba zashobora kumureba zikamenya ko afite umuriro ko ikimenyetso cya mbere cy'umuntu urwaye ebola ni ukugira umuriro uri hejuru cyane tukaba twamwayizora ndetse tukamufasha ndetse muri minisiteri yacu uretse ibi byose dufite n'ibikoresho bihambaye hari ibikoresho byo kwambara ku baganga kuko abaganga tugomba kubarinda nabo kuba baza gutabara no bagahura n'ikibazo dufite imyambaro yitwa ppe personal protection equipment dufite ibikoresho byose bikenewe ndetse dufite n'aho bita muri ayisolima cyangwa ebola treatment center hateganyijwe mu bitaro byose cyangwa se hirya y'ibitaro gatoya ahantu hose bari ibitaro byegereye imipaka umuntu bakamushyira mu kato
abaganga bafite amahugurwa bafite ubumenyi bafite ubushobozi ndetse bafite n'ubutwari n'ubushake bwo kuba bahangana n'ikibazo cya ebola cyose umuntu wese yaza akambuka tukamudetekita tukabona ko afite ebola dushobora guhangana n'iki cyorezo ni ibintu twizeye kandi twumva ko bitaduhangayikishije
uretse izo ngamba u rwanda rwafashe no twahumuriza n'abarundi ko nabo hafashwe ingamba zo gukumira icyorezo cya ebola kuyibuza kwambuka umupaka wa kongo ngo ibe yakwinjira mu burundi nabo ibyo byo gupima nabo barabitangiye ubu muntu wese winjiye ushaka kwinjira mu gihugu noneho ku rwego rwaguye twakwibutsa ko ku itariki ya gatanu y'ukwezi gushize kwa gatanu y'ukwezi gushize ubwo ebola yadukaga mu ntara ya ekwateri muri congo ibiro by'akarere by'ishami rya oni ryita ku buzima wemesi byegereye ibihugu byegereye ibihugu icyenda bihana imbibi ari byo angola uburundi repubulika ya santarafurika na repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda sudani y'epfo tanzania zambia na uganda aho itsinda ryateguraga uburyo bwo gutera inkunga ryoherejwe gusuzuma uko ibihugu byiteguye gukurikiza urutonde ruhuriweho n'ibikorwa ibyagomba gukorwa rwateguwe na oms mu gutanga inkunga ku bihugu no gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa izo ngamba z'ibihugu mu bufatanye n'abafatanyabikorwa ibi byose rero hagamijwe guhangana n'indwara ya ebola no kuyibuza gukwirakwira nibutse ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku ndwara ya ebola dusubire ku murongo wa telefone twakire federico turi kumwe
amahoro neza egeni ni amahoro ni amahoro mumeze mute
yego nagomba kubaza uwo mutumire ku isanzwe iyo ndwara ya ebola ni indwara tuzi ko ari indwara ikomeye cyane hanyuma muri kano karere turamaze kubona yuko iriko irahashyika urahagana hehe banza utubwira aho uri
hari ukuntu bavuze yuko ikunda kuva kuri birya bikoko byo mu ishyamba kuri bajya abantu bahiga ibikoko byo mu ishyamba bakazajya inyama zabirya ibikoko byo mu ishyamba nta kuntu bosaba abategetsi barongoye ibyo bihugu bakagerageza bagatanga amategeko y'uko atabantu boza barajya guhiga ibyo bikoko byo mu ishyamba kuko aribyo bishobora guteza izo ngorane bakaraba uburyo bafasha bajya abanyagihugu bajya guhiga ibyo bikoko kugira ntibaze baza guhiga ibyo bikoko byo mu ishyamba hanyuma kandi ikibazo kagira kabiri nta kuntu bogerageza bagasaba amaleta bagatanga amategeko kugira ibyo bintu byabajya abantu bajya guhiga babihebe babihebe rwose urumva n'ibyo bizana ubwo bukoko hano gaciro birateza indwara izo ndwara zo zikaza zirandukira abantu hanyuma abakongera agatanga amategeko akwiye y'ukungene bashobora gufasha abantu bato bato kuko nibyo muri ibi bihugu byacu muri afurika amafashanyo imfashanyo ziraza zifasha abantu bato bato mugabo ntizishobora gushyikiraho abantu bato bato niho usanga bazabaza guhiga ubwo bukoko bazabaragiga usanga buriko burabatera indwara akabazo kanje karako murakoze imana ibahezagiye yego nawe imana iguhezagire ariko ntiwatubwiye aho uherereye federico ni mu gisagara cya bujumbura mukuru w'ishami ry'abakozi bo mu nzu twiteza imbere Eh, nuka nuka ye ubwo izo ngamba uvuga ndumva zireba cyane kongo kuko ariho bafite n'ibyo bikoko abantu barya bikaba bye- bibanduza n'iyo ndwara ya ebola Em, twakire na joseph joseph turi kumwe Eh, ndabumva ndabumva ye udukurikiye uri ahagana he
Eh, ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ye
Eh, mu- ndamukiriza umutumire narakumva
Eh, mfite utubazo tubiri two kumubaza kuri ibyo bijyanye n'iyo ndwara ya ebola Mhm.
akabazo ka mbere ese umuntu wanduye iyo virusi ya ebola agaragaza ibimenyetso byayo nyuma y'igihe kingana iki
Mhm.
Eh, akabazo ka kabiri nk'uko babisobanuye ko eh, yandura eh, bifatiye ku matembabuzi aturutse ku ku wayanduye ese nk'ubu muri ibi bijyanye no mu bucuruzi ukuntu abantu bahererekanya amafaranga wa muntu u- u- ufite iyo virusi ya ebola ntashobora kuyanduza abantu o- mu bijyanye no guhererekanya ayo mafaranga aho utubazo twanjye ni utwo murakoze Mhm. urakoze cyane rwose joseph kuri ibibazo byawe ndibwira ariko umuntu ujya guhererekanya amafaranga umuntu wamaze kurwara ebola ataba yiri ku mu- atajya mu- ku isoko cyangwa ahandi hantu guhererekanya amafaranga keretse yenda atari yamara ku ku- kuzahara cyangwa se ibimenyetso hari bitari byagaragara reka tubaze muganga dogiteri Yego.
dogiteri kanyankore Mura- eh, murakoze jene kamere ku cya frederico yabazaga cy'amategeko no Mm.
kubuza abantu guhiga icyo cyo cyo namubwira uwo muvandimwe frederico bijumbura icyo ni ikibazo cya politike kandi genda umuganga ntabwo nsubiza ibibazo bya politike Ah, ubwo icyo ngicyo nta gisubizo ngifitiye rwose cyo kubuza abantu kurya ubwo bukoko ariko ku kibazo cya joseph ah, mu rwanda ah, ibimenyetso simusiga bigaragara ku muntu wa ebola bigaragara hagati y'iminsi ibiri n'iminsi makumyabiri n'umwe hagati aho umuntu ashobora kugaragaza ibimenyetso no ku munsi wa gatanu no ku munsi wa karindwi no ku munsi wa kabiri akimara guhura n'umuntu akamwanduza binyuze mu nzira y'ubu- y'tembaruzi yamukomotseho cyangwa yamukozeho cyangwa yahuye n'aho uwo muntu yakoze ibyo birashoboka cyane hanyuma ku kijyanye n'amafaranga byo eh, na- ntabwo ari ugutera abantu ubwoba ariko nabyo birashoboka ko umuntu ashobora kugira iyo virusi ya ebola ku mafaranga yahererekanya n'undi cyane cyane ari muri ya piriyode yaha atarazahara kuko iyi minsi hagati y'iminsi makumyabiri n'umwe n'iminsi iminsi hagati y'iminsi n'iminsi makumyabiri n'umwe harimo umwanya muremure Mhm.
navuga ko ari umwanya mugari cyane uwo muntu ashoboye guhererekanya amafaranga muri ubwo muri iyo minsi amaze no kugaragaraho ibimenyetso simusiga ari ibya mbere cyangwa ibikomeye kuko hari ibyoroheje n'ibikomeye iyo yagaragayeho iyo ndwara akaba ashobora no guhererekanya amafaranga cyangwa se yanamaze kuzahara hakaba umuntu umukuraho aya mafaranga yamaze ku- ku- ku- kugira ibimenyetso ashobora ayo mafaranga kuba inzira imwe yo kwanduza ndetse uretse n'amafaranga gusa n'imyenda ye n'aho yaryamye n'aho yavuriwe n'aho yicaye n'aho yaririye ashobora kwanduza ndetse n'aho yitumye ashobora kwanduza umuntu wese wa wa kabiri waza amujya inyuma aha akoze kuri ibyo bintu byose tuvuga birashoboka rero cyane ko umuntu ashobora no kwandura mu nzira y'amafaranga
none se ubwo umuntu yakora iki tuvuge muravuga ko umuntu ashobora kwandurira mu myenda mu bikoresho nk'umurwayi ibikoresho yakoresheje isahani yaririyeho ikarayi cyangwa se ibesani yiyuhagiriyemo igikombe yanywesheje ikirahure eh, bishobora kuba byakwanduza umuntu umuntu yakora iki kugira ngo yirinde nawe kwandura kwandurizwa n'ibyo bikoresho Eugenia, umurwayi wa ebola turakubwira ngo akoresheje indwara- turaba- turimo kubwira abatwumva ngo indwara ya ebola ira ni indwara inahenze cyane Mhm, ibyo bintu byose byakoze ku muntu wa ebola aho yaryamye ibyo twamukoreshejeho mhm, buretse twe kwa muganga twenyine dushobora gufata uburyo bwo kugira ngo tubi- tubitere umuti mhm.
hari umuti dukoresha witwa chlorine dushobora gukoresha tukadisinfekta cyangwa tugatera ku buryo dushobora kwica iyo mikorobe ariko ibindi byose yamaze kwangiza ari iyo myenda ari ibyo yarayemo ari ibiki byose ni ibintu tugomba gufata tugatwika ntabwo tubimesa ngo abandi babikoreshe cyangwa ngo bi- bikoreshwe n'undi muntu turabitwika niyo mpamvu indwara ya ebola irahenze kandi ntabwo ari indwara yoroheje ku buryo tutanayikinisha
Ni- ni indwara ikomeye koko ah, abantu bakwiye ku- guhagurukira iki kibazo bakagisobanukirwa neza reka twakire na mahoro david
Eh, ni amahoro david turi kumwe uko yari adusabye ijambo se nkaba numva adashaka kuvuga ndi kukumva ndimo nakoba ntabwo wari usubije Ye, ura- uratwumvira hehe ndi mu burasirazuba bw'u rwanda i bugesera mu karere ka Ye- bugesera ehe. Ye, ikibazo Reba.
cyawe cyangwa igitekerezo
mbo ikibazo cyanjye ariko ndabanza mushimira ko yatubwiye uburyo wakwirinda indwara atubaha ibimenyetso by'uburyo yandura kugira ngo yajya abisubiramo kenshi cyane Mm, atubwira n'uburyo twayirinda ariko hara- hari ibintu wenda nashatse ko nagezeho amakenga kuba namubaza ese iyo umuntu agaragaye ko ayirwaye usibye kwirinda no kumenya kubigira wamufasha ute mu gihe ari mu- ari nko mu rugo bose batarandura birumvikana ariko ha- kugira ngo mu- ubashe kuba wakwirinda kuya- kuyanduza abandi cyangwa se ufashe na mugenzi wawe uyirwaye wamufasha gute ayirwaye hanyuma ndagira ngo nanone mushimire ko kuko nshimira leta y'u rwanda wenda ku kibazo eh, iyo ibonye hari ikibazo uburyo ibasha kugikemura vuba vuba mhm.
Eh, ndabashimiye cyane murakoze cyane urakoze rwose david Eh, icyo kibazo bibajije nacyo ni ikibazo gikomeye kuko ibyo bimenyetso mu gihe bitari byagaragara cyangwa se igihe ubiketse uru- uri kumwe n'uwo murwayi nyine wakora iki dogiteri kanyankore
shimira umuvandimwe david ko abaje ikibazo cy'ingenzi umuntu wese ugaragayeho ebola ukuntu yafashwa ikintu cya mbere cya mbere ukwiye kumufasha ikintu cya mbere ukwiye gufasha ni ukwi- ni ukumurinda nawe wirinda ni ukuvuga ngo kumurinda wirinda ntibivuze ngo uramutereranya ahubwo uramutabariza umurwayi wa ebola ntabwo ari umurwayi wo guheka ukamujyana kwa muganga ntabwo ari umurwayi wo wo wo kwivurira cyangwa kugerageza kwegura cyangwa kugerageza kumufasha mu buryo runaka abantu bemerewe gusa gukora ako kazi ni abaganga ikintu rero cya mbere wamufasha nawe wifasha ni ukumutabariza ariko hano ukamutabariza utamu utamu uta utamwihaye cyangwa utamu si ubu kuba umutereranye ariko ni nk'uko waba umwitaje gato kuko ikintu tu- kigaragara udashoboye kubikora ibyo ngibyo byose ugasanga wamaze ku- ku- kumwegera mwahu wahuye wamufashe wamuteruye wamuhetse wamukarabije cyangwa wa- wakuyeho ibyo eh, ayo matembaruzi yose yamukomotseho nawe deja ubu uba umeze tugufata nk'uwanduye icyo rero dusaba icyo tuga- dukora nko mu rwanda duhuye n'umuntu umeze gutyo turamufasha tukamutwara kwa muganga tukagerageza kumufasha ibyo atakaza byose tukabisubizamo niba ari amazi yatakaje kuba bararuka cyane barahitwa amaraso niba ari amaraso tukamwongera ibyo bikoresho byose turabifite byo kongera gufasha umurwayi kugira ngo adahitanwa ni- ni- ni- ni- ni- n'ibirimo kumubaho ariko icy'ingenzi ni uko n'abo bandi bose ibyo bita contact person cyangwa abantu bahuye n'uwo muntu yaba ari umuryango we bwite yaba ari umushuti we cyangwa umuvandimwe wamwegereye wamukozeho aba bantu bose turabakurikirana kugira ngo turebe ko bata- bata- bata- batagira ibyo bimenyetso nk'ibyo uwo bafashe yagize kandi batabikuraho nabo bakabi- bakabishyira abandi ni ukuvuga ngo ni uku- niko- ni uko ebola bayirwanya ebola bayirwanya bafasha uwirwaye bagafasha n'aba- n'abahuye nawe bose kubashyira hamwe no kubakurikirana kugira ngo batanduza abandi nta muti nta rukingo ngo nababwiye Ye, abo bantu abo mufasha tuvuge abahuye n'umurwayi wa ebola Mu- mu- mu- Yewe.
murabapima hanyuma mukabakurikirana igihe king- kingana iki kugira ngo mumenye niba bataranduye
ku, ku muntu wanduye tuba twamaze kumupima tukanakonfirima ko ariyo kuko hari indwara nyinshi zenda gusa na ebola ariko ebola mwihariko iyo turapima dufite test rapide dukoresha ariko iyo test rapide yitwa rtd ntabwo iba iri konfirime iyo dushatse gukonfirima dukora indi test yitwa pcr iyo ni test ihambaye inakomeye inahenze iyo ni test inakonfirima ko umuntu koko afite indwara ya ebola iyo tumaze kumenya rero ko ayifite tumushyira muri ayizoroma turazifite zateganijwe twiteganyiriza ni kesi tugizwe umuntu urwaye ebola cyangwa ugaragaye ebola mu rwanda tukaba twatangira kumuvura tumugerageza gusana ibyo ebola igenda yangiza nuba ari uguhitwa tukamwongeramo amazi nuba ari ukuvirana amaraso imiti yo nk'uko nababwiye hari iyo tumuha ishobora kumufasha kugabanya yenda uburibwe kuruka kubabara n'ibindi ariko nk'uko nababwiye ko nta muti nta rukingo ebola ni indwara mbi nk'uko nabivuze ariko ikintu twavuga ni uko atari indwara y'umuntu agomba kugerageza kuyifata nka malariya cyangwa se umusonga cyangwa se diyari isanzwe ni indwara iyo umuntu yayigaragayeho n'abandi bose babanye nawe bagendanye nawe biruranye nawe babana nawe turabakurikirana hagati y'ibyumweru bitatu ubwo ni iminsi makumyabiri n'umwe twabona nta bimenyetso bya ebola agize tukaba twamurekura cyangwa tukavuga ngo tumudekaraye ko nta ebola afite
ndumva bisobanutse twakire na ngoboka jean claude claude mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe yego uravugana na ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa yeee twabyumvise
mbanje kubashimira by'umwihariko mu kiganiro muri isanga tugezeho amakuru hirya no hino ku isi nabyo ni iby'agaciro gakomeye yeee nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ni byo koko ikibazo cya ebola kigomeje kugariza afurika cyane muri rusange ariko ndashimira uburyo ki abaganga bari kubikurikirana cyane bakabasha kuyicogoza itarambuka ngo igere mu bindi bihugu bigize afurika kuko ni ukuvuga ngo nk'igihugu cyacu cy'abaturanyi cya kongo bavuze ko yari yagaragayeyo bagerageza gushyira abaganga cyane ku mipaka kugira ngo bakomeje basuzume abantu bambuka binjira mu gihugu cy'u rwanda babashe kubasuzuma ubwo rero kumva ni ibintu tuba dushimira ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kuko kiba kiri kudukurikiranira hafi ubuzima bw'abanyarwanda cyane ni ukuvuga ngo ku mupaka wenda ugabanya u rwanda na kongo cyangwa ku yindi mipaka itugabanya n'ibindi bihugu duhana imbibi hagiye hari abaganga basuzuma abambutse baza mu gihugu cy'u rwanda cyangwa bajya mu bindi bihugu ubwo uri kumva rero natwe tugoza iyo tubyumvishe nk'uko tugerageza kwishima kuko tumva ko baba badukurikirana hafi kugira ngo iyo ndwara abashe ntibayiha akato ngo ibashe kugera mu gihugu cy'u rwanda kuko nk'aha ngaha mu karere ka ngoma nta muntu uragaragaraho n'indwara ya ebola cyangwa mu gihugu cy'u rwanda mu tundi turere duturanye nta hantu ndumva umuntu warwaye ebola kandi n'uwayifatwa abaganga baba bari hafi imiti iba ihari dore ko hari n'abanyabuzima baba bari mu midugudu bagiye bakurikirana ubuzima bw'abantu bwa buri munsi bareba indwara barwaye ubwo rero ukumva ni igikorwa cyiza cyane umuntu yashimira kabisa kikomeje gutera intambwe cyane mu gihugu cyacu cy'u rwanda ubwo rero nkomeza no gushimira n'uwo mutumirwa rwose mwatuzaniye nibyo koko hari abenshi batazi indwara ya ebola bumva ivugwa ariko iyo mwakoze nk'ikiganiro gutya abenshi babasha kuyimenya kandi bakamenya n'uburyo bayirindamo n'ibisobanuro yakomeje atanga byatunyuze cyane kandi tuba tubakurikiye gatanu kuri gatanu mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma nuko nuko mukomeze mujye mudukurikira
rwose kabisa nkomeza no gusuhuza forodisi ntambajemo w'akarere ka ngoma ku murenge wa gashanda n'abayobozi b'igihugu cy'u rwanda n'umuyobozi paul kagame perezida wacu
bashimira bose kuba bafashe ingamba zo kugira ngo bakingire ubuzima bw'abantu urakoze cyane mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka gashanda yego jean claude urakoze cyane dogiteri kanyankore mwumvise ibyo ngoboka avuze ashimira ingamba mugenda mufata ndumva ubwo ngubwo ari nko kubatera ingabo mu bitugu nk'uko babivuga mukomereza aho ngaho babyita kwigira
nibyo rwose mukomereza aho ngaho hanyuma se umuntu wamaze gufatwa n'iyi ndwara niyo yayo gukumira nk'uko babivugaga gukumira ni ngombwa ariko kandi mu muturage aba afite ikintu yapimishaho kugira ngo amenye ko umuntu arwaye ebola cyangwa ni wa mujyanama w'ubuzima ushobora kubimenya ko umuntu yagize umuriro ushobora kuba ugaragaza ebola
umuturage ashobora kubimenya yego ntabwo ari abaturage bose ariko nk'ubu turi kuri ah, navuga ko kuri karita turi kuri ruje ni ukuvuga ngo umuturage wese akwiye kubona umuntu wese ikintu umuntu wese u- cyane cyane uvuye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cyangwa uvuye mu ngendo runaka muri izo zone tuzi zirimo icyo kibazo cya ebola umuntu wese akwiye kumufata nk'umuntu urwaye ebola kugeza igihe am- amenyekana ko ntayo afite Eh, ni ukuvuga ngo ni ukwirinda kwirinda rero eh, ngo kuruta kwivuza kandi tukaba dukangurira abanyarwanda ko ikintu cya mbere nk'uko tubabwira ko umuti udahari ikintu cya mbere twakoresha ni ukwirinda ariko umuturage ibimenyetso bikunda kugaragara ni bya bindi aho umuntu bi- bi- bi- bi- bigaragara ko ayifite ari ibimenyetso bigaragarira amaso ariko ibimenyetso bitagaragarira amaso niho hari n'ikibazo cya ibura gikomerera ni uko hari ibimenyetso bitagaragarira amaso umuntu agishobora no gutambuka yenda uwikubise hasi ibyo umuntu wese aba abibona ko afite ibimenyetso bya ebola birirana ariko n'ubundi mu minsi ya mbere ibanza umuntu ashobora kubona ko umuntu yacitse intege zidasanzwe afite umuriro afite kubabara mu nda afite kuruka afite gucika intege afite n'ibimenyetso byose uwo muntu ukwiye kumufata nk'urwaye ebola kugeza igihe abaganga tuku- tuku- tumudekarara ko nta ebola afite Mhm. Ye. Um, hari abakomeje kuryoherwa n'iki kiganiro barimo joseph wigeze kuduhamagara ari mu majyepfo y'u rwanda yongeye rwose kudusaba ijambo atubwira ko ngo hari akabazo yari yibagiwe kubaza turamwemereye nta kundi twabigenza nubwo ah, hari n'abandi bagitegereje joseph
Eh, sawa urakoze eugenia akabazo nashaka kumubaza ye
iriya virusi bavuga ko ituruka ku bunyamaswa bwa hariya mu mashyamba ya kongo Mm.
ese eh, iriya virusi yaba ishobora gufata n'amatungo aya tubona mu- y'abaturage mu rugo ndetse ibyo mbibajije mpereye ku kibazo ki- cyavuzwe mu minsi yashize ko hari indwara ngo y'ubuganga i- yafataga amatungo yiriya mu burasirazuba Mhm.
noneho bigatera eh, amatungo kugira umuriro mwinshi zikava amaraso mu- ahantu hose hari umwenge
Mhm.
ese niba iyo ndwara ir- iramutse ifashe ayo matungo nka bariya bantu baba ba- bazibaga ntabwo baba barisika kuba nabo bakwandura cyangwa akabazo kanjye nako murakoze urakoze cyane rwose ikibazo cyawe kirakomeye ahubwo ni ingenzi nacyo ki- kirongera mu mu bumenyi tugiye gukura muri iki kiganiro urakoze rwose Eh.
Ah, eugenie yarakoze cyane joseph reka mpite namusubiza rwose mu maramatsiko ko iza- i- indwara yari ihari ejo bundi yumvaga mu matungo cyane cyane mu nka na- ntaho ihuriye n'ingiyi nta nubwo ah, mu mateka turabona inka zi- zandura ebola nta nta byabayeho Ah, i- ziriya ndwara zikomoka cyane ku matungo yo mu ishyamba kandi inka ntabwo ziba mu ishyamba inka zibana n'abantu I- inka ni ni domestic animals ni ukuvuga ko ari inyamaswa ziba mu mago y'abantu ntabwo rero inyamaswa nk'izo ziba mu mago y'abantu zishobora kwandura izo ndwara nka za ebola n'izindi kereka yenda hari inka nk'akanyamaswa kayiriye cyangwa kariyo iyo iyo nka yo mu rugo cyangwa izo domestic animals yenda ariko ntibirabaho nta ntabwo amateka yari yabitwereka nta bushakashatsi bwari bwakorwa ngo twereke ko iyo ndwara ya ebola ishobora gufata amatungo yo mu rugo so namuhumuriza rwose kandi mvuga ngo biratandukanye iyi ebola tubona uyu munsi aho ikomoka turahazi ni abantu barya bunyamaswa bo mu ishyamba ariko n'indwara z'amatungo zirahari zenda gusa na ebola ariko amateka nta na hamwe yigeze atwereka ko ebola yafashe amatungo Mhm. Ye, nari ngiye kumubwira rwose nti uri muganga w'abantu ntabwo uri muganga w'amatungo ariko uduhaye uduhaye ibisobanuro byumvikana ariko se Eh.
nyine ah, inyamaswa irishije nk'ubwatsi ahantu i- iyo utwo dukoko tundi twari turi ibyo nta- ntacyo bishobora gutwara
aho si nakubwira ngo ya cyangwa yego ko nta bushakashatsi bwakoze nashingiraho ngo uhamiriza Mm.
ariko icyo tuzi cyo eh, birashoboka ko izi ndwara za ebola zidafata amatungo yandi cyane cyane aya ngaya tubana nayo mu rugo Mhm. umuntu uda- umuntu- umuntu yakumva ko bishobora kuba bi- bituruka iyo virusi ishobora kuba i- i- isohoka inyuze muri mu matembabuzi nk'uko mwabivugaga In- ibyo mwadusobanuriye byose yaba ari uh, ibyuya cyangwa kuruka ku uh, n'ibi- no ku- n'ibindi byose no guhitwa twavuga ko ari ibiba byavuye mu mubiri w'umuntu yego Mhm. Eh, reka mu kanya turakomeza ikiganiro nubwo amatelefone ngo atangiye kugenda yanga reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma tube dufashe akaruhuko gatoya hanyuma dukomeze
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika nongere mpe ikaze abakunzi bayo nshimira kandi n'abakomeje kutwandikira kuri facebook abakomeje kuduhamagara kuri whatsapp mwese mwese mukomeze mukurikire ikiganiro nubwo amatelefone arimo kutugora nkaba mboneyeho gushimira by'umwihariko bamwe barimo piyaniste shadi shadarake niyitegeka ntabwo turimo kubasha kumubona ku murongo wa telefone ariko buriya telefone zikunda turamuha umwanya hari hamza ndayishimiye hakaba ferdina irakoze we twavuganye nawe mu kanya n'abandi rero nk'uriya utaduhaye izina rye ariko uvuga ko atwumvira neza neza igisoro muri uganda mwese mwese tubashimire twemera kandi no gukomeza kubanogera muri kiganiro no mu bindi tubategurira nawe karemera justin nawe turakomeza tuze kuguhamagara tuguhe ijambo n'abandi mwese mwatwandikiye ntavuze amazina muri uyu mwanya mwese turavugana namwe mu kanya telefone twizere ko zidukundira none rero dogiteri william kanyankore muri kiganiro aho turimo kuganira ku bijyanye na ebola abantu bo mu karere kanyu tuvuge nk'abaza kwivuza ku bitaro byanyu hari impungenge mubona bafite ku buryo baba babaza nk'ibibazo bijyana n'indwara ya ebola babaza twakwirinda gute twakora iki hari ikintu mubona by'umwihariko bo kubera ko begereye na kongo hari icyo mubona babagaragariza
ntabwo ari nakubwira ko ubuzima mu karere kacu n'igoma ko ari duhana imbibi n'utundi n'ibindi bice bya kongo ubuzima ni ubusanzwe ubuzima ni ubusanzwe kuko abantu baragenderana baracyacuruzanya nta nta mpungenge biduteye nubwo turimo kuvuga gutya kuko ingamba zo turazifite kandi zirahari zihamye gusa icyo twavuga ni uko ubona ko abantu nyine bafite amatsiko yo kumenya ibirimo kubera hakurya ku bavandimwe bacu bo muri congo bafite n'impungenge ko bishobora kugera n'iwacu bibaye bitagenze neza hariya hakurya ariko ntabwo bakunze kuza cyane kutubaza ibijyanye na ebola ukabona ko bibahangayikishije ko cyane cyane ko bumva ko ingamba ziriho bazizeye kandi zihamye kandi ikindi ni uko ntabwo ari ubwa mbere ibi bibaye ni ibintu dusanzwe tumenyereye n'ubushize byarabaye tubyitwaramo neza kandi n'ubu ndibaza ko ariko bizagenda
ndumva ari ibintu byumvikana nyine abakunzi b'ijwi rya amerika nabo ubwo bazakomeza bajye bakurikira bumve uko ikibazo cya ebola giteye haba muri congo cyangwa se n'ahandi ni uko bagomba kwitwararika cyane cyane nagira ngo musubiremo gatoya kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibijyanye n'ibimenyetso bigaragarira umuntu ufite iyo virusi kuko burya kumenya ibimenyetso mbere na mbere nicyo gishobora gutuma umuntu ashobora kwirinda none nagira ngo mwongere rwose musubiremo ibyo bimenyetso ibyo ari byo
yego jeniya nk'uko nabivuze kare nababwiye ko ibimenyetso bya ebola bigaragara ku muntu wahuye n'amatembaruzi y'umuntu uyirwaye cyangwa wamukozeho ni ibintu bifata hagati y'iminsi ibiri n'iminsi makumyabiri n'umwe kugira ngo umuntu agaragaze ibimenyetso bya ebola ikimenyetso cya mbere rero cya ebola gitangira umuntu afite umuriro gucika intege kubabara umutwe kugira isesemi noneho hakagira n'ibimenyetso bikaze bitangira kubabara mu ngingo guhitwa no kuruka ndetse no kuva amaraso mu bice byose by'umubiri ari mu maso mu kanwa mu nkari zivamo no kwituma amaraso nibyo bimenyetso bihitana cyane umuntu mu minsi runaka umuntu amaze kuyandura afite ibimenyetso bigaragara ibyo bimenyetso bya ebola rero ni ibimenyetso byigaragaza ariko ikimenyetso cya mbere ni umuriro ukabije uri hejuru hagati ya mirongo itatu mirongo itatu n'umunani na mirongo ine no kujya hejuru ni iki kintu ikimenyetso cya mbere cy'umuriro niyo mpamvu bariya ku mupaka dufite ziriya mashini za zita famu famometazi zishobora kudusekisa umuntu wese wambuka afite umuriro ibyo bimenyetso rero nk'uko tubivuga ni ibimenyetso ariko hari n'abandi baba badafite ibyo bimenyetso ariko baragize kontakiti n'abantu bagize ibyo bimenyetso abo bantu nabo baba bafite risike yo kudivoropa ibyo bimenyetso byose mbabwira bakaba bashobora no kwanduza abandi bantu abo rero nabo nubwo baba batari konfirime kuri ebola baba ari abantu umuntu agomba kwitondera kuko uwahuye n'umuntu urwaye ebola nawe ashobora kuba yayanduza n'abandi mu gihe itaramukubita hasi cyangwa itaramuzahaza akaba yashobora kwanduza abandi ibimenyetso bya ebola rero ni ibyo ngibyo nta bindi byera byirabura ariko no gukeka umuntu wese uvuye mu bice bya ebola umuntu wese akwiye kumukeka nk'umuntu ufite ebola kugeza igihe amara iminsi makumyabiri n'umwe muri karantine tukahamya nk'abaganga ko uwo muntu adafite ikimenyetso cya ebola adashobora kwanduza abandi
ye akabazo gatoya rero mu gukomeza hari abibaza impamvu ebola ikunze kuboneka mu gihe mu gihe sinzi ukuntu nabyita nko mu mpeshyi igihe nko muri ibi bihe impamvu ikunze kugenda iboneka tuvuge mu gihe hatangiye gushyuha nko mu kwezi kwa gatanu igihe yaje no mu mpeshyi hari ubushakashatsi bwaba bwarakozwe kugira ngo bamenye impamvu yaba ariyo bwo igaragara
ntabwo nemeranya nayo ko ebola ikunda kugaragara mu mpeshyi kuko mu mateka yose twagiye tuyibona ko nabwiye ko uyu munsi ari inshuro ya cumi igaragara muri congo ntabwo yigeze bigaragara ko ari mu mpeshyi gusa yagiye igaragara mu bihe byose yaba impeshyi yaba mu bihe bindi ebola yagiye igaragara ntabwo rero yewe nk'umuganga nahamya nkurikije ayo mateka ari ayo dusoma cyangwa se tuganira n'abandi baganga mu bihugu bitandukanye ntabwo nemeranya nawe ko ebola igaragara mu mpeshyi abari babitubaza kubera ko ngo bakunze kubona aribwo ikunze kuvugwa muri congo reka dukomeze rero noneho ijwi rya amerika rizakomeza nyine kujya rishaka amakuru cyane cyane ku bijyanye n'izi ndwara buri wa gatatu nongere ntumire abakunzi b'ijwi rya amerika bajya bakurikira ikiganiro muri isanga babaze ibibazo batange ibitekerezo twese hamwe turusheho kubungabunga ubuzima ijwi rya amerika rizajya ribashakira abaganga impuguke mu by'ubuzima
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james fabrice fabrice ndagukunda cyane
Nonyi Records.
ijwi rya amerika jean marie niyo nkuru niwe waturirimbiraga iyo ndirimbo ko yabaye igisubizo cyabo abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika twongeye tubashimire kuba mwahisemo gukurikira iki kiganiro ku ndwara ya ebola aho tuvuga ibijyanye nyine n'iyi ndwara yabaye icyorezo muri congo ikaba kandi ikomeje kuboneka muri icyo gihugu umutumirwa wacu ni dr Lieutenant Colonel kanyankore william akaba ari umuyobozi w'ibitaro bya rubavu ni ku gisenyi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda dr kanyankore mumaze kubona ko ebola ikomeza kugenda iboneka mu bice bitandukanye bya congo aho gushira hari ingamba zakajijwe kurushaho mu rwanda kugira ngo muyibuze gukwirakwira
kugira ngo turinde gukwirakwira ari ibijyanye no kumenyekanisha iyi ndwara ko ihari n'igihe yatangiriye n'ibibazo bihari n'uko bigenda byivuruwa cyangwa bigenda bimenyekana ndetse ari ku bantu bagenda ihitana amakuru yose tugenda tubona umunsi ku wundi hanyuma ku mipaka yacu gupima umuntu wese winjiye n'usohoka tukamenya ko adafite izo ndwara adashobora no kugenda akwirakwiza iyo ndwara kugira ngo tutagira icyorezo ariko nk'uko nabivuze dushobora kubikora byose kubera ko ubushobozi dufite dufatanyije n'abaterankunga wabivuzeho nka oms unicef n'abandi n'izindi mbaraga z'igihugu cyishatsemo kugira ngo gifashe guhugura abaganga kuri iyi ndwara bibaha ibikoresho gushyiraho amasantire ya ebola yo kurwanya ebola iramutse igaragaye mu rwanda ibikoresho bihambaye ku baganga kugira ngo nabo bashobore kubarinda ni byinshi cyane byagiye bikorwa muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda yenda no mu bindi bihugu duturanye ingamba nazo ziko zihari ariko by'umwihariko iwacu z'ingamba zirakaze cyane kandi turizera ko rwose zizashobora kurinda abanyarwanda ku kigerero gihagije Ye. reka mbashimire cyane rwose dr liyetona koroneri kanyankore william kuri iki kiganiro muhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo nshimira kandi n'abaduhamagaye abaduhaye ibibazo inama n'ibitekerezo namwe mwese mwadukurikiye aho muri hose nkaba nsabye imbabazi z'abo tutabashije kuvugana nabo kubera telefone ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma barimo enjeniyeri wari ku byuma nyine na rora twagira yezu na fatuma karana animasi kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire ubuzima buzira umuze
eugenie mukankusi urakoze ku kiganiro muri isanga utugejejeho